iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efe mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efe mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri efe ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu kiganiro muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye uriyani itanga ishaka abagezaho amakuru y'ingenzi avugwa mu burundi muri aka kanya murakoze cyane edi rwema ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu ejo uburundi buzohimbaza imyaka mirongo itanu n'ine bumaze bwikukiye mu ijambo umukuru w'igihugu perezida petero nkurunziza yashikirije abishije kuri radiyo y'igihugu yagabishije abacigenza nk'abakoroni mu guhonyanga agateka ka bene wabo twumve bimwe mu byo yashikirije mu burundi hari abantu bacigenza nk'abakoroni mu kurenganya kutitwararika bene wabo kubafata nabi kubajya umutima kubadodobereza kubakuza mu kazi canke kukabatesha mu ngendo yo guhasha iyo nyifato tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe abatotejwe ku kazi no kubarenganura tuzoca tubashikiriza imisi bazoza barakigwa burindwi ibyo bikorwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu ku ntwaro ya cami abanyamahanga batarashika uburundi bwari igihugu citunganije umurundi yari afise ijambo avuze akumvirizwa abajije akishurwa afise ibimugoye agatunganirizwa abarundi barifatanye mu nda babumbatiye ubumwe amara n'umutekano kandi bagasonera ubuzima bwa kiremwa muntu kuko ariko atihabwa mbere tukabisanga no mu miziro ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere handi naho umugwi ujejwe agateka zina muntu mwishyirahamwe mpuzamakungu onu uvuga ko urajwe ishinga n'uko agateka kazina muntu kabandanya guhungabana mu burundi kuva hatanguye indyane za politike mu mwaka uheze mu nama yahuje uwo mugwi ejo ku munsi wa gatatu basabye ko ihohotera rya kiremwamuntu rihagarara kuko rishobora gukwegera uburundi mu njyane z'amoko zishobora gukwegera akarere kose ka afurika yo hagati zaid al hussein avuga ko guserukira ako kagwi avuga ko arajwe ishinga n'uko hashobora kwaduka ubwicanyi bufatiye ku moko asaba leta y'u Burundi kurengukisha imbere y'ubutungane abo bose bafise ibyo bagirizwa kandi ko ibiganiro bihurikiyemo bose byobandanya leta y'u Burundi yagize icyo ivuze kuri iryo tangazo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye n'umushikiranganji wa leta y'u Burundi yejejwe agateka kazina muntu yari muri iyo nama i Buraya iyo nama ya ONU reka twumve ivyo baganiriye iyo raporo ubundi twe tuvuga yuko yoja mu bice bibiri igice ca mbere cyo guhera mu kwa kane gushika mu kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ikindi gice cyo guhera mu kwa mbere gushika mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uriko uraraba rero guhera mu kwa mbere k'uyu mwaka ibintu vyarateye imbere cane naho rero n'abahinga baje bujumbura barabibonye turabibabwira uno munsi kwari kubibwira ibihugu byose byo ku isi biba biri muri by'ishami mpuzamakungu biba biri muri conseil de droit de l'homme kwari kuza kubibasigura no kubibabwira uwurongoye ibiro by'agateka muntu yashikije raporo yiwe natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko agateka muntu bigenda bitera bija imbere hari ikibazo gihambaye n'umushantahe Zaid Rad Al Hussein yagarutse ko ikibazo c'abana b'abanyeshuri bafungwa eka agateka kabo gasa n'akatubahirijwe icyo kibazo mwebwe mwakivuze kuri iki kuri icyo kibazo kijyanye n'igikorwa cy'ubutungane haravuzwe abana bagiye barona amafoto y'umukuru w'igihugu keretse yuko mu muco wacu igihe umwana cyane cyane iyo ari umunyeshuri ariko araregwa agatangura gukora ibintu nka mwene ibyo si byiza cyane kuko abatanguye n'abikari tubashaka ko kazoza keza kuba abayobozi beza abayobozi b'igihugu abayobozi b'amadini abayobozi muri za sosiyete sivile abayobozi abadandaza beza turavuga tuti rero ngaho amategeko niyo acakora igihe umuntu afite imyaka y'uko akurikirana n'amategeko ubutungane buraheza bugakora ariko hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa hagati y'amanama yakozwe hagati y'abavyeyi n'abarongoye amashure bagiye baratora inyishu
harakoze cyane mugenzi wacu fadeke nkundikije kuri ico kiganiro turabishikiza mu kanya kari imbere murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwongeye kwirirwa inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro murisanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema abahoze barwaye indwara zo mu mutwe nyuma bakaza gukira bakomeje guhabwa akato mu miryango sosiyete no mu mirimo ibyo bibazo bituma benshi bongera bakarwara kubera impamvu zifitanye isano n'akato bahabwa iyo bageze mu miryango ibyo rero nibyo tuganiraho mu kiganiro murisanga cya none umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana sambadege umuyobozi w'ishyirahamwe ryo kubungabunga uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe mu rwanda bwana badege ikaze mu kiganiro murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
murakoze murakoze mbere na mbere ushobora gutangira utubwira uko icyo kibazo cyifashe ese ni ikibazo gikomereye abantu koko bahuye n'ibibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe
nibyo kuko abantu bahuye n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe ingaruka z'uburwayi bwo mu mutwe zituma bahezwa ni imwe mu ngaruka y'uko bahezwa mu bandi bakaba bashobora no kurenganiramo kuko urumva nyine basa n'abagiye mu isi yabo kubera imyumvire ya bagenzi babo ndetse hari n'ubwo umuntu ashobora kubihisha akaguma ari hamwe n'abandi ariko yararwaye nangwa se yabivuga ataranarwaye cyane ingaruka zo kuhezwa zikamugeraho bisobanuye rero ko harimo akarengane k'imyumvire mu by'ukuri itajyanye n'ukuri k'uburwayi n'imibereho y'umuntu ku giti cye umuryango wacu rero nibyo ugerageza gukorera ubuvugizi no guharanira uburenganzira bw'umuntu nk'uwo waba yarahohotewe n'abakabaye bamurinda mu by'ukuri cyane cyane imiryango na komyuniti ese bwana badege hari ubushakashatsi mushobora kuba mwarakoze bugaragaza uburemere bw'icyo kibazo mu rwanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda
ubushakashatsi burahari burahari twakoze ubushakashatsi ku ihezwa n'akato twakoze ubushakashatsi ku mitangire y'imiti n'uburyo bayinywa ubushakashatsi mu kuganira nabo direkite bakakubwira uko babizi n'uko bagiye babibona dufite rero amakuru afatika mu by'ukuri ntabwo dukora dushakisha dukora ubuvugizi ku bintu bifatika kandi bigaragara
nk'urugero rw'amakuru mushobora kuba mwaravanye muri abo baganira muganira nabo rushobora kuba rwaragukoze ku mutima ni nk'uruhe wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika aka kanya
ingero nyinshi ariko reka mvuge wenda rumwe rw'umuntu uri hafi ni uko nabimenye mba nanamubwiye akizigira ni umuntu ufite abana batatu ni umudamu mu by'ukuri wakabaye yifashije arize afite amashuri ye ariko ku rwego rwo gufata nk'imiti ashobora kukubwira ati ntabwo nzongera gusubira kwa muganga kubera ko abantu batanga imiti abaforomo kubera ko bazi ko ngo nagize ikibazo cyo mu mutwe bashaka kumfata nk'umwana uri muri garidiyeni ntabwo bashaka ko mvuga uko meze ntabwo ntabwo babona umwanya wo kugira ngo mbasobanurire bashobora kuba batabizi ibyo nshaka cyangwa se banyirengagiza urwo ni urugero rumwe ariko mu by'ukuri wumvise niba koko abaforomo bamufata gutyo ariko wagera iwe mu rugo ugasanga ni umuntu ugerageza eh, kwiha agaciro urumva nyine ko hari imyumvire mibi ishaka gukorerwa ubuvugizi ikeneye kugira ngo abantu bamenye kandi bahindure bene iyo myifatire aho ni mu bantu bawumva ko ari abantu bize bajijutse bakabaye mu by'ukuri bazi uburenganzira bwa muntu noneho rero mu baturanyi be mu bavandimwe mu bandi aho agenda ubwo noneho ndavuga urugero nk'urwa atari we ku giti cye urumva ibiba bihari ni ukuvuga ko ari umuntu wafashwe n'abazimu ni ukuvuga ko ari umuntu ugendana n'amashitani urumva mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu benshi byakominitse biracyatekereza ko uburwayi bwo mu mutwe atari uburwayi ahubwo ari ibintu bikomoka mu myuka mibi ya shatani nangwa se yo kuba umuntu yarakoze nabi bakabimuroga ibyo ngibyo nibyo ni izo ngero zuzuye nyinshi cyane kandi zitanihishe
urakoze cyane bwana samu badege kuri telefoni dufite abantu bifuza kugira icyo bavuga kuri ibyo bibazo hanyuma wenda nawe bakubaze ibibazo bitandukanye uko ikiganiro kigen- kigenda gikomeza turi kumwe na nsengayire i kigali nsengayire mwiriwe neza
mwese mwaho murakomeye
ndaho ndakomeye ikibazo cyangwa igitekerezo
okay igitekerezo ndagira ngo mbaze badede Mm.
ah, icyo kintu cyo kuba batoteza ba kato abafite uburwayi bwo mu mutwe Mm.
ni ikintu ubona gi- gikomeye cyane kuko hari nk'aho usanga rwose yaravuwe akanakira agasakaza muri sosiyete bisanzwe ariko n'ubundi ugasanga ahora yigunze kubera ko abantu bata- batamwegera ngo bamuganirize ahubwo ba- bahagira n'umuvugisha akamuvugisha n'ubundi amusubiza muri bya bihe bya kera Mm.
ahubwo eh, ni- ni ikibazo namubazaga namubazaga ngo mbese ko mbona bi- ibi hari ndumva bashyiraho ni nk'igitekerezo nanga ba- bakaba bashyiraho nk'itegeko riha n'umuntu waproteje ubana n'ubwo burwayi
murakoze cyane Igihe- ni- a- a- ansobanurire niba haba hari itegeko rihana abo bantu batoteza abantu bafite uburwayi nk'ubwo bumuga bwo mu mutwe murakoze nicyo kibazo mfite urakoze cyane bwana nsengayire reka dufate na mutangana mutangana mwiriwe neza uri hehe mutangana
mirambo kigali ikibazo cyawe gerageza kuzamura ijwi ryawe ariko
ni igitekerezo ntatangaza njyewe Mm.
Eh, kurwara ku ndwara zo mu mutwe bifata nk'indwara zisanzwe nk'uko umuntu yarwara malariya akivuza mbona nta mpamvu yo guha abana akato nta
Mm.
murakoze ni iki gitekerezo ntatangaza urakoze cyane bwana mutangana Ah, bwana badege hari iki kibazo cya nsengayire avuga ngo ah, ako kato karahari ariko akibaza ese haba hari itegeko rihari rishobora kuba rihana abantu bahohotera cyangwa se bashinyagurira abo bantu bagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe
nibyo warakoze nsengayire Ah, mu by'ukuri mu rwanda dufite amategeko dufite n'itegeko nshinga ubwaryo rivuga ko ari nta muntu ukwiriye kurobanurwa mu bandi kubera imiterere ye hanyuma dufite itegeko ri- rirwanya ah, eh, ah, a- akarengane nk'ako ngako Eh, dufite n'amategeko arengera abantu bafite ubumuga muri rusange ndetse mu minsi yashize hari itegeko rirengera koko specifically abafite ubumuga bwo mu mutwe n'ubwo ngira ngo ritara- ritaremezwa ariko ni itegeko ryiza cyane ariko ikibazo cy'uko eh, amategeko aba anahari amategeko amenshi mu by'ukuri aharanira uburenganzira bwa muntu murabizi hafi ngira ngo ibihugu byose muri afurika turayafite ariko arazwi ese arubahirizwa ese abo yakarengeye bo barayazi ese eh, hari n'ingero se nibura z'aho yigeze agira ibibazo akemura ibyo nibyo bibazo dufite ariko amategeko yo mu by'ukuri ahari atangiye gushyirwa mu bikorwa wenda nibwo watangira kumenya iti ririkwiriye kunonosorwa gutya ririkwiriye kongerwamo ibi ariko mu by'ukuri uko yakozwe arahari ndetse dufite n'amasezerano mpuzamahanga amasezerano mpuzamahanga arengera abafite ubumuga ni nayo yanagaragaje cyane cyane ko eh, n'ihezwa rishingiye ku bumu- ku burwayi bwo mu mutwe nabwo ari ubumuga kugira ngo abantu bagutandukanye n'abandi kubera imyumvire ufite cyangwa se ubushobozi bwo kumva ibyo bo bakora bigatuma baguheza Eh, ngira ngo ujye ryumva itegeko rirengera abafite ubumuga nangwa se national eh, UNCRPD eh, eh, United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities Mm, ese ni ese itegeko rero leta yasinye eh, y'u rwanda yasinye kandi ni itegeko tugerageza gukora ubuvugizi turyifashishije Mm, kandi icyiza kigaragara ni uko nk'uko mugenzi wacu wa kabiri avuze mu by'ukuri urumva ko amaze kubyumva ko nta mpamvu ngira ngo uwo muntu twamwita nk'i- nk'u- nk'umwe mu bantu bashobora gukora ubuvugizi cyangwa se uwabyumvise akaba yumva yabishyira mu- mu- mu ngiro mm. hanyuma se mwebwe mwishyirahamwe ryanyu mukora iki kugira ngo abo a- abo abo bantu bahuye n'ibyo bibazo mushobore kubarema imitima ah, mushobore kubagaragariza ko nubwo sosiyete isa nk'aho ibaha akato ariko bakwiye kwigirira icyizere ese ubundi mbere y'uko barekurwa mu bitaro ha- ha- hari uburyo bigishwa ah, ku buryo bategurwa ko wenda bashobora guhura n'ibibazo nabo bakamenya uburyo bashobora kubyitwaramo
nibyo ah, dufite umuryango u- u- ukora ibintu bitatu by'ingenzi kimwe ni ukwigisha umuntu kugira ngo yumve ibibazo bye kandi tukamwigisha ari hamwe n'umuryango we kugira ngo umuryango eh, uhindure imyumvire Eh, ikindi ni ukureba niba amaze kugera ku buzima eh, bwo kwifasha niba hari icyo yakora kuko byose cyane cyane usanga binashingiye ku bukene no kutagira icyo umuntu akora ariko twebwe mu muryango wacu abawurimo ba- bo bo tubanye nabo bafite itandukanyirizo rinini n'abatarashobora kuwujyamo ibyo ni ibintu bigaragara mu buryo bishyira hamwe abantu bamaze kumenya ko eh, saa munani buri wa gatatu bagomba guhura mm, ko bagomba kwicara bagakora imikeka bakayigurisha ko bagomba gukora ingofero mu birere bakabona amafaranga bakibuka gukingura konte ko bagomba kubona ku- ku- ku- kujya muri koperative nk'abandi banyarwanda Eh, ni itandukanyirizo rwose rigaragaza ko ari ibintu by'ingenzi kugira ngo abantu bishyire hamwe bagamije kwirwanaho Iyi- ibyo ni byo dukora Iyi- icya gatatu ni ubwo buvugizi Mm.
bwo gushaka ubushakashatsi n'ayo mategeko tukayereka abashyira mu bikorwa n'abafata ibyemezo tukababwira tuti nyamuneka dore naka uko byamugendekeye nyamara kandi dore itegeko uko rivuga Eh, hanyuma akarenganurwa rwose icyo nakubwira cyo ni uko eh, leta hano i- ifite ubushake buhagije navuga ko bunarenze guhaza kuko n'ibyo abantu bamwe baba bataravuga hari ubwo usanga byagiye mu bikorwa iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tugaruka ku kibazo cy'abahoze barwaye indwara zo mu mutwe nyuma bakaza gukira ariko bagakomeza guhabwa akato mu miryango sosiyete ndetse no mu mirimo kuri telefoni turi kumwe na christine nishimwe christine mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe cyangwa ikibazo igitekerezo
mfite akabazo gato kandi ni- ni- ni- n'igitekerezo Mm.
Eh, ku byerekeye abo bantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe njyewe niyumvira ko kenshi na kenshi eh, mu byo dusanzwe tubona mu- mu- mu kibano ni uko hariho abantu iyo bagiye dufate nko kwa rojanti cyangwa ahandi Eh, kwa rojanti nino hariho eh, ikigo kijejwe abo bantu Allo?
turakumva komeza
Eh, n'iyo bavuye aho hantu bakaba- bakaza mu ma- mu miryango hari tu- hari- turabona ko baba- baba- batabakira neza baba babona ko umengo ntibasa nk'abandi bantu ariko ni- novuga ni ni mentalite zacu kuko iyo umuntu mu bisanzwe yi- yivuje agakira n'ahatokira tugomba kumufu- kumufasha tukamwitaho tukamuganiriza mbese tuka tukaba tukaba tukagira soutien tu- tubahaye kugira ngo nabo bakomeze ubuzima nk'uko natwe tubayeho Mm, urakoze ariko mfite ikibazo ego eh komeza ufite mfite ikiba- ikibazo ashaka kubaza uwo mutumire ego
Uh, jewe ndashaka kumubaza mbega none nk'abo bantu ba- ba- ba- bagiye muri ibyo bigo bagakira bagataha mu miryango yabo hanyuma bagasubira kurwara kubera yuko twabafashe nabi muri ico gihe mbega hoba hariho amategeko ahana abantu bo mu kibano mu gihe abo bantu basubiye kurwara kubera bene wabo aribo bariteye mwakoze urakoze cyane christine turi kumwe kandi na thierry thierry mwiriwe neza alo thierry
mwiriwe neza ego ikibazo cyanyu
ikibazo mfite eh uri hehe nagomba ku- ndi ubundi kigali mu rwanda ego komeza
Eh, nagomba kutangwa ku by'akantu kamwe jewe ni nakoranye n'umuntu agira iyo ngorane agwara mu mutwe ariko mu nyuma twa- twarasabana tukayaga tukaganira aza gufatwa atangura kumera nk'ukubita abantu amenagura ibintu mu nyuma bamujyana kwa muganga agarutse nyine turabona yuko adafite ubuzima nk'ubwo yahoraho ah, yahorana tutaganira uko twara tuganira mu nyuma tubona atangura kuguma nyine yajya ukwa wenyine aguma ukwiwe tut- tutaganira uko twahora none muri icyo gihe nagomba kubaza uwo mutumire muri icyo gihe tumaze kubona avuye kwa muganga akaba atam- atameze nk'uko yahora ameze iminsi igahera umenya gute yuko yoba yakize agasubira kugira bimwe yahora agira dutahura gute nk'abo twari kumwe mu kibano yuko ataba yuko yoba yakize neza agasubira kwa- kwangiriza nk'uko yahora Ura- urakoze thierry Ah, bwana badege ah, subiza icyo kibazo cya thierry wenda ah, unagire n'icyo uvuga kuri christine nubwo twari tumaze kugisubiza ikijyanye n'amategeko ah, niba ari- hari amategeko ahana abo mu muryango bashobora nabo guha akato ah, umuvandimwe wabo ah, wakirutse wakirutse eh, uburwayi bwo mu mutwe
murakoze bwana ebi Eh, bwana kiyeri ngira ngo niba waritegereje gukurikiranira hafi uh, mugenzi wawe uwo nguwo wabonye ko igihe yari atandukanye na riyalite atakireba ibintu nk'uko ubitekereza Eh, mwamujyanye kwa muganga kandi ni uruhare rw'abaganga kumenya ngo uyu muntu noneho asubiye mu buzima busanzwe reka tumusezerere hanyuma ageze aho ngaho buriya ni ibintu bibiri byo eh, dukunze kubona yafashwe nk'uko abyifuza cyangwa bamufashe nk'uko bamufashe agi- akirwara ku buryo byaguma bimuheza inyuma ikindi cya kabiri ni ukureba niba umuntu eh, kurwara umuntu ashobora gukira ariko ashobora no gusubizwayo niba yarasubijweyo mwamushubije kwa muganga cyangwa byagenze bite noneho rero ibyo biduha uburyo bubiri hariho ibyo abaganga bakwiye gukora hariho ibyo sosiyete ikwiye gukora kunywa imiti ugasubira mu bantu bakagufata nk'umusazi ukavuga ntibakumve ukajya mu muganda bakagukwena ugaca aho wanyuraga ag- ugasanga niba waragiye kwa muganga warasize inzu yawe barayigurishije cyangwa se uwo wahaye umwenda yarawutwaye urumva ni ibintu bitera ibibazo mu mutwe rero eh, mu- uwo muganga amaze gukora uruhare rwe rwo kumuha imiti no kumusezerera akwiriye gusanga sosiyete imwumva kandi imenye ko yanyuze mu bibazo eh, byo kurwara mu mutwe ikamwakira nk'umuntu igomba gusubiza mu buzima busanzwe icyo ngicyo kiranasubiza icyo mugenzi wacu christine yavugaga ikibazo ntabwo ari amategeko mu by'ukuri ikibazo ni imyumvire yacu ku bantu bagenzi bacu nangwa se kuri twese kuko natwe mu gitondo nangwa nimugoroba nawe byakubaho ariko urakeneye kugira ngo usange sosiyete ikumva kandi rwose byaragaragaye mu bushakashatsi bukorwa hirya no hino imyifatire y'abantu niyo imugaza mu mutwe kurusha uburwayi bwabo hafi mirongo icyenda ku ijana bisobanuye iki kudaha umuntu agaciro ke nk'uko akwiriye kukabona kandi umunyarwanda aca umugani ngo uwishe ababiyamaze abeza ni bisobanura rwose ko twebwe ubwacu nitwe dutuma tubona umuntu asubizwayo yongera akira kubera imiti yo kwa muganga cyangwa se ugasanga twamugize n'igisari cye cy'imiti igisari cye cy'imiti murababona abantu banyoye imiti myinshi bavuye indera bagera aho ugasanga baratetema ugasanga kubera ko imiti ari ariko gakiza ke konyine agasanga bagenzi be nta kintu bamufasha mu rugo baramutaye ubundi umugore yaragiye cyangwa umugabo yaragiye yaramwirukanye imitungo barayiriye abavandimwe bararangije noneho n'icyo cyaha cyo kuba baramuririye ibintu kigatuma barushaho no kumuhemukira birushijeho no kumwita umusazi kugira ngo abandi batamurengera iyo myumvire niyo twebwe twifuza ko yahinduka abantu bakagira umutima w'ubumuntu hanyuma amategeko agashingira aho ngaho bunaniwe tukabona ukuntu tumuhana ariko mu by'ukuri nta n'ubwo wahana isi yose n'ubwo waba ufite amategeko ntabwo wahana isi yose none se niba muri minisiteri bashobora kumenya ko umuntu yagize ikibazo cyo mu mutwe agasanga ibarwa imusezerera ku kazi batitaye ku cy'ako kazi kari kamumariye niba umuntu yakoranaga nawe ukamwambura kubera ko yarwaye mu mutwe utitaye ku cyo akazi yakoraga kari kamumariye urumva wahana ndukarekane icyangombwa cyane cyane ni imyumvire kandi tugafata n'ingero ku batubanjirije babikoze n'ubu ngubu nakubwira ko twebwe umuyobozi wacu yigeze kugira ibyo bibazo urumva twese tubinyuramo ariko ukuntu ayobora ni intangarugero ugiye no mu no mu mashyirahamwe y'aha ngaha mu gihugu ukareba ukuntu ayobora umuryango wacu ntabwo indi miryango y'abafite ubumuga irusha ubuyobozi bwiza rero ni ikintu
urakoze cyane bwana badege kuri ibyo bisobanuro utanze kuri telefoni turi kumwe na patrick patrick nawe yanyuze muri bene ibyo bibazo yanyuze mu kigo cya rojanti i bujumbura mu burundi patrick turi kumwe kuri telefoni wiriwe neza patrick
mwiriwe neza wumvishije uko bwana badege asobanura ukuntu sosiyete ikwiye gufata abantu bahuye n'ibibazo byo mu mutwe ibyo bibazo wabinyuzemo ubu ngubu warakize waratashe uri mu rugo ese hari ibibazo ku giti cyawe cyangwa se umaze kubona abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wanyuzemo bashobora kuba bafite aho ngaho mu burundi
rero cyane ibyo bibazo biraboneka rwose nagewe bibereye ko igihe ndasohoka muri kiriya kigo cyo kwa rujyanye rero ni uko nagiye ndonka ishyirahamwe njyamwo ishyirahamwe ry'abantu bashoboye kumba hafi batangura kungisha udukorwa tumwe tumwe cyane cyane ko kugisha ukuntu bagisha amatapi ubwo tugakoresha inyuzi zisanzwe iryo shyirahamwe ryari mu cyarama ryarambaye hafi cyane ku buryo ntasobora kumva nigunze mugabo bitantanganya iryo shyirahamwe mu nyuma ryagiye gucika intege kuko ritari ririfinanse ibyo bikorwa birahagarara bituma abandi benshi kuko nari namaze kwereka n'abandi twari turwaniye hamwe nkabereka iryo shyirahamwe twari tumaze gushyira ku bantu cumi n'umwe bamaze kuvayo tukaza muri nyashyirahamwe muri iryo shyirahamwe tuva aho rigira ibibazo by'uburyo tukabura amafaranga yo kugura ubuzi twakoresha kuko bumva umuntu avuye mu bitaro kandi arwaye mu mutwe yari amaze iminsi arwaye mu mutwe nta mafaranga aronka yo kugura imiti twakoresha ibikoresho twakoresha byose ubu birahagaze bizeye ko ndetse urumva yuko umuntu arwaye mu mutwe aba yaribagiwe umuntu bazi nta mafaranga umuntu arwaye mu mutwe yarayikorera hama nk'iki- nk'ikindi nobaza nk'uwo mutumire urabona iyo umuntu ari ku kazi bigasika akagwara mu mutwe ako kazi kaba gaheze ikindi nacyo urabona iyo bageze kuvuga ati ndetse n'umuntu arwaye mu mutwe umenga ntabyo n'igikuku ashobora kugira kuko iyo hageze mu gihe cy'amatora baravuga ati ninde muntu atarekuriwe gutora umuntu atarekuriwe gutora ni umuntu arwaye mu mutwe cyangwa umwana ari munsi y'imyaka cumi n'umunani aho ubonye n'urumva ibyo biradukumira ikindi bizi nabyo urabona umuntu arwaye mu mutwe agiye nko muri banki gusaba ibihe gusaba ingurane ngo yikorere ibintu usanga bijyanye byo kuvuga ati ese warwaye mu mutwe azokora iki mbese bafata yuko atakintu kimaze ama ni- hariho n'ikindi kintu mubona cyane cyane mu mabarabara sinzi nko ngaho aho ari mu rwanda sinzi ko byibonekeza ubwo nko ngaho i bujumbura cyane cyane nk'aha mu kamenge hariho abasazi abantu bita abasazi mu bwoko bwemera ko abagendana uburwayi bwo mu mutwe baratembera mu barabara barara aho bageze ndetse nta muntu n'umwe abitaho umujyanye kwa muganga bagusaba kosiyo imbere y'uko yinjizwa mu bitaro mbese umuntu arwaye mu mutwe iyo kosiyo yayikurahe
Ura- ura- Hanyuma ikindi Eh, Patrick guma kuri telefoni reka tu- duhe umwanya badege agerageze asobanure cyangwa se agire icyo avuga ku byo wari uvuze hanyuma dukomeze ikiganiro ariko guma kuri telefoni niba hari ikindi wifuza kuza kubaza badege nacyo wakimubaza bwana badege wumvishije ah, ibivuzwe na Patrick Patrick eh, ni umwe mu bantu bahuye ah, n'ibibazo bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe ndetse ajya mu bitaro bivura abafite ubwo burwayi none akaba yarasubiye muri sosiyete ariko nawe akaba agaragaza bimwe mu bibazo bahura nabyo iyo bavuye mu bitaro
mwarakoze patrick patrick rwose eh, nabi navuze bishyashya arab- avuze ibintu bizwi na buri muntu wese Eh, ntabwo nta muntu ngira ngo wahaguruka ngo avuge ngo ibyo avuze we ntabwo abizi Eh, abantu kuba bari muri puberi bashakishamo ibiryo se ni uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ni akarengane ni- ni iyihe umuntu se ku- we- a- ari na- uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bushobora kubuza umuntu kurya Eh, abakabaye bamugaburira iyo babimwimye ajya gushakisha uko yabaho uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bwabuza umuntu gukaraba ntabwo bwabuza umuntu guca inzara ntabwo bwabuza umuntu gukuraho umusatsi ariko cyo basaba ati kiriya ni ikimenyetso nyacyo nyacyo nyacyo kikwereka imyumvire yacu na sosiyete ikwiriye guhinduka imyumvire ya sosiyete nayo iba ikiri hasi mu myumvire mu by'ukuri isa naho yegereye ubunyamaswa kuko umuntu yifuza ku- gukorerwa ibyo nawe a- akora ibyo yifuza ko n'abandi bamugirira kandi eh, uburwayi bwo mu mutwe ntabwo bufite eh, icyiciro runaka cy'abantu nangwa se ubwoko runaka bufata uko uriya muntu yatereranywe akaba ajya muri puberi niko ejo wenda nawe byakubaho icyatuma se tudakwiriye gutunganya sosiyete yakira ibibazo nk'ibyo ikabikemura ni iki hari ha- Igihe- ha- hari ikibazo gikomeye hari ikibazo gikomeye avuze ah, mu bijyanye n'amatora aho bavuga ngo ah, abantu batemerewe gutora ni abana batarageza imyaka yo gutora ndetse ngo n'abantu b'abasazi cyangwa se abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe icyo ni ikibazo gikomeye cyane
icyo icyo naringiye kukigeraho yego ndibaza ko n'u Burundi n'u Burundi ibihugu bimwe na bimwe byinshi bifite iryo bwiriza cyangwa se biri no mu itegeko ko abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe batagomba gutora cyangwa se gutorwa ariko ni nk'ibyo twavugaga iryo ni ihezwa riri riri ku mugaragaro ridafite n'uko nubwo yaba ari leta ibyemera nayo ntifite uko yabyihakana niba eh, ibyemera gutyo kuko ah, ibi bihugu byacu ngira ngo harimo n'u Burundi byasinye amasezerano mpuzamahanga eh, yita ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga Eh, aya masezerano mpuzamahanga eh, aritikire ya cumi na kabiri ivuga ko ntahezwa mu bintu ibyo ari byo byose kandi barayasinye ni ukuvuga niba igihugu kiba cyarasinye amasezerano ni uko kiyemera gusanga rero bigikorwa ni ukwivuguruza icyo dukora hano muri uyu muryango wacu ubumuntu dushaka guhindura imyumvire y'abantu dukoresha abantu nka patrick abantu nka patrick tubita mu cyongereza patient expert abantu banyuze muri ubwo buzima babubonye ku bwabo kandi bakabunyuramo bagasubira mu buzima busanzwe nibo bantu bagenda babwira abandi uko bagiye bafatwa nibo bigisha mu mago kandi ni nabo n'iyo tugize amahirwe yo guhura n'abayobozi nibo bavuga ntabwo niyo umuntu ahagaze akavuga ati jyewe itariki n'iyi narwaye mu mutwe barampambiriye naraye ku nkingi nagiye kwa muganga ngarutse nsanga imitungo yanjye yose barayijyanye ariko ubu ngubu murambona ndi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abantu runaka rimaze kugera kuri ibi n'ibi aba ari ubuhamya bukomeye buhindura imyumvire y'abashaka kumva bose rero ndibaza ko patrick ari umuntu umwe ukwiriye kudacika intege akagira ingufu zo gutangira ibikorwa nk'ibyo kuko urumva ko abizi neza yarabibonye ahubwo abazi ko abizi n'ukuntu yabinyuzemo ni bakeya urakoze urakoze bwana badegereka dukomeze ikiganiro twakira abandi bantu abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika patrick aracyari kuri telefoni hagize uwifuza kugira icyo amubaza yamubaza nawe kuri telefoni turi kumwe na kwizerimana kwizerimana mwiriwe neza halo kwizerimana wiriwe
ndabumva uri hehe
ndi mu burundi mu ntara ya karusi muri komine bugenyuze ikibazo cyawe
ngo ikibazo ntabwo mba ndamubaze nagira ndamubaze uwo mutumiye ariko aravuga ko yoba nawe yarigeze guhara izo ndwara zo mu mutwe biturutse n'ibyo yaciyemo niko muramenya turakumva turakumva akomeza amagambo make cyane
ariko mu magambo make nagira ndamubaze ati kubera usanga nyine basabye n'izo ndwara icyo babanza barafasha abandi kugira ngo babashe kubyikura kugira bashobore kugira aho bageze mu buzima murakoze akabazo kanjye natwe urakoze reka dufate na misago misago mwiriwe
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
ze gusoma cyane abaha igitekerezo kijyanye n'ibyo mwavuze ku bintu by'abantu batwaye mu mutwe birashyika ngo umutwe twarafise umuntu yahora agwaye mu mutwe mugabo minsi yari yarakora ibitende akama ko hari ibikorwa bisanzwe hano turakumva
umugabo birashyira ugasanga nk'ubu ibyo gukora bihora byayivuyemo agoma atera urwamo sinzi nk'aho ko bica bisaba ko abafite ibikorwa byamufashe ngo bagusubize ku murongo n'icyo twatoye ngo adafite igitekerezo
urakoze bwana misago patrick turacyari kumwe
yego turi kumwe ndabumva hari icyo wavuga kuri ibyo bimaze kuvugwa n'aba bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika babiri
yego nko kuri uyu wa mbere avuga ku bijyanye no gufashanya
gerageza ugabanye radiyo yawe patrick
yego amakuru avuga ku bijyanye n'ibyo gufashanya kuva mvuye nababwiye kuva mvuye kwa muganga twaragiye hamwe nagiye mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe nababwiye ibyo twakora kiretse yuko ubu bisa n'ibyahagaze ku mvugo zo kubura uburyo iryo shyirahamwe ryitwa gape rya ntizome riri hano mu carama nababwiye ko hariho abantu tugira turi cumi n'umwe twagerageza kugira ibintu byo kugirisha amatapi ibintu byo kugira gukora utuntu tw'udutelefone kugira ngo twiruhurire mu mutwe mugabo gusa nta ntererano iva hanze nta muntu burema dushyigikiye gusa ni twebwe duhurira hamwe tugakora utwo tuntu dukoresheje imitwe uwo muntu aho yoba ari hose yokumva hano ni mucarama agashobora kuza akaza mu ishyirahamwe tukajya hamwe tukaza turakora utwo tuntu buke buke turaronka abantu baza bakaduha ku gakomande twakora itapi tukayigurisha bakaduha amafaranga bakora agatelefone gutyo utuntu tubayabaye buke buke tukagira no gukora utuntu tujyanye n'utuntu tw'umuyagankuba nka kurya two twaronze hasi abazotubona tujya tugakora bagashyira ku tubaho urumva nk'uwo muntu uwo ari we wese yoba yaratekana itende avuye mu kigo yicaro nko kwa rujyana cyangwa ahandi ashobora kutwegera mu guvurema nta bikoresho by'ubuhinga dufise nta buryo bufise n'uwo byumva wumugira neza arashobora kuza akatugendera akabona aho dukorera iyo asosiyasiyo yarabaye agreye turakora buke buke mugaba ibintu baniweremo hanyuma se iyo asosiyasiyo yanyu ah, ihuriwemo n'abahuye n'ibyo bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe gusa
iyo asosiyasiyo irahuriyemo ihurikiyemo abantu bagize ibyo bibazo mugabo hariho n'abandi ba- baza nyine kumva kera aribyo tutokwishoboza hariho abandi baza nyine bakadufasha bakatwereka wagize byo kujica amatapi ntabwo twari tuzi uwo twaronse umugira neza aza arabitwigisha inshinge dukoresha uwo mugira neza yaraziduha- yabaye yarazidutiza ibitawe ni uko dukora hanyuma se kuba ah, mwarifuje gukorana ubwanyu mwenyine nk'abantu bahuye n'ibyo bibazo byo ntibyaba ikibazo cyo kugira ngo wenda mutamenyera cyane sosiyete cyangwa se abandi bantu muka- mu- mu- mu- mukaguma ubwanyu mwenyine ibyo byo ntabwo byaba ari ikibazo
oya ntabwo ari ikibazo nicyo gituma twarondeye abandi badafite ingorane nk'izo twagize tutagize indwara uba tuvuge nk'akarorero hariho hariho nk'aya mashyirahamwe ya twa burundi afata mu mu mugongo abarwaye umugera wa- abagendana umugera wa sida mugabo harimo n'abandi batagendana umugera wa sida bakorerayo noneho bavuga ngo hajya ngo bariguye natwe rero ni uko twashatse kubigira umuntu arwaye aze tujye hamwe mugabo hariho n'abandi bataciye muri ubwo buzi batarwaye iyo ndwara nabone baza bagahurira hamwe iyo twicaranye n'umuntu atazi akagendana ubwo ubwo burwayi atabuciyemo akadutera inkuru araturemesha turagirirwa n'ubuntu tukaronka n'abaririmbyi bamwe bamwe ba- bakoresheje indirimbo ndangakaranga bakaza bakaducurangira aho byuma turumva twizirutse mu mutwe tukumva turyohe marigire y'ibibazo byinshi ducamo marigire y'uko nta kinasema turonka tubayeho uko muto uhabwe nk'ayandi mashyirahamwe afasha abandi barwaye izindi ndwara bo barabitaho cyane bakabahereza bakabafasha bakababa hafi mu bwo twebwe nta muntu n'umwe ndabona aza kutugendera tankarite twarashyize ku ibarabara turashyize aho dukorera harimo akagiro mu bwo nta muntu ndabona yiyumvira ati aba bantu baciye uko n'amateka abantu baciye bakatsi umupfume ndabagarukira ko nta n'umwe turigera tubona bwana badege ah, iki kibazo narimbajije ah, patrick ah, mwebwe ntimubibonamo ikibazo ah, kubahuriza hamwe nabyo ntibituma bigunga aho kugira ngo babe bajya muri sosiyete bamenyere
ikibazo cyo guhurira hamwe cyo ni ikibazo cyo kwishimira cyane kuko eh, mu- bi- bigaragaza ko hari abantu barenze umwe bafite ikibazo kimwe kandi bituma bigaragara nyine ko gihari icyo kibazo ariko inama najya ni uko eh, mu kugira ngo icyo kibazo gikemuke hari buriya buri muntu wese wagize uburwayi ubwo ari bwo bwose aba afite umuntu wamwitayeho nubwo tuvuga ko imiryango iduhohotera nubwo tuvuga ko aba- abavandimwe batatwitaho ariko hari abantu tuzi badukunze batum- badufashije mu nzira yo gukira no gusubira mu buzima busanzwe abo bantu rero baba bakwiriye kuba ari abamambure b'iryo shyirahamwe ni abafasha myumvire mu by'ukuri kuko eh, nibo ba mbere eh, abafasha abarwayi ku ku- ku- ku- guhura n'indi sosiyete no kumenya eh, nawe kijya muri bariya basazi ukajya mu basazi ukirirwaho ukagaruka ubuke wowe ni wasazi ati naba narasaze nkaba nyuye ibihumbi cumi na bitanu wowe ari nta n'icumi wacyuye urumva u- ukwiriye ku- kwemera undi ari nde I- ibyo ni byo bituma twankuraje nk'uko yabivuze bashatse n'abandi kandi ndabimushimira cyane ariko cyane cyane abantu bo mu mago hanyuma abantu bo mu mago iwabo bakiyongeraho abakorerabushake nk'abo baba bamaze kumva kugira ngo hataza kubaho eh, gukora isi yawe wenyine yo yo kwigunga ugasa naho wihesha uba warahejwe n'abandi nta mpamvu ituma nawe wiheza ngo mwigire agakipe gahejwe kari aho ngaho urakoze bwana badege reka dufate n'abandi kuri telefoni ndacyayisaba wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
banza ndamufite batumire ikibazo nari mfise bashaka ndababaze uko ndabona aho se aho duherereye yuko umuntu arenza agira icyo kibazo uca usanga amenga ahameze nk'uwaciwe mu mu muryango ikibazo nashaka ndababaze nashaka babwire abantu cyangwa se batwiteze yuko umuntu yabaye turbe iyo agiye nko kwa muganga agashobora kugaruka mu muryango iyo yitaweho neza ntagire ibindi bintu byongera kumuhanga kuko n'ubundi mu gihe aba yahungabanye haba hariho fagiteri zimwe zabimuteye zo muri famiye yuko iyo abayeho batashobora bamubera umukonseyere mwiza ariko ashobora kongera kuba umuntu muzima nk'uko yahoze mbere
urakoze eh, bwana ndacyayisaba reka dufate na mandela mandela mwiriwe
mwiriwe neza ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye ni nk'intwererano Mm.
Eh, kuri abo bantu usanga bagendana indwara zo mu mutwe kenshi usanga mu gihe baba bavuye nko kwa muganga bavuwe bagakira mbere bashaka izo ndwara kenshi ugasanga ziba zifite ibintu ziba zaravuye ko hari haba usanga hari nk'ababa banyoye nk'ibiyayuramutwe ugasanga n'abandi bagereye mu mu ngeso mbi muri icyo gihe mu gihe avuye kwa muganga ashyitse agasubira gushikirana muri bya bindi uca usanga asuye kurwara Eh, ari nacyo gituma hakwiye kubaho ahantu abo bantu bo bakirira mu muryango bakabitaho ndetse bakabashyira nko mu mizi nka cyane cyane nko mu gusenga aha navuga nk'ababa baranyoye nk'ibiyaruraramutwe bakijugira ibikorwa bakorera hamwe n'abandi bakareka kwigunga ndetse n'abandi bakabaha ikibanza gikwiriye eh, bakabafata nk'abantu bakomeye ndetse bafise icyo bashobora guterera no mu buzima bw'igihugu Ah, urakoze mandela Ah, bwana sambadege ndacyayisaba yari avuze ikibazo ah, kijyanye ni- n'izo ndwara akavuga ko akenshi abantu bashobora guhura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe ah, bishingiye ku buryo bafatwa n'imiryango babamo noneho bakira bagasubira muri iyo miryango ibyo byo si ikibazo
gusubira mu miryango ngira ngo ni icyo buri muntu wese yifuza ni uko umuntu ah, uwo ari we wese awifuza kubaho adafite umuryango ni uburenganzira budasubirwaho ko ngomba kuba mu muryango wanjye uko naba ameze uko ariko kose Eh, ahubwo uko umuryango ufata ni niyo ntambara turimo niyo dushaka kugira ngo umuryango uhinduke yewe rega nubwo ntanakira nubwo naba ntakize ariko mfite uburenganzira bwo nkwiriye kuba mfite umuntu se kucya mbuza uburenganzira bwo kwambara kucya mbuza uburenganzira bwo kurya kucya mbuza niba afite n'ibintu ntashobora kubijera neza bamfashe banshakire umuntu anjye iruhande amfashe kujera ibintu ariko ni uburenganzira bwo kubaho kuko n'ubundi ni- ubwo burwayi buba bufite icyo bwangabanyijeho icyo ni ikintu cyo kuremamo ubumuntu mu bantu bose bakanumva ko n'ubwo burenganzira umuntu iyo abwiye imyenda akwiriye kubuhanirwa kubihanirwa n'icyo yavuze rero asa n'usoza kuba mu bantu ntibahezwe kandi abantu bakanabimenya bakamenya bati samuye akiri ataragire ubumuga yari ingirakamaro none ubu akamaro ke gasigaye kagabanutseho ariko nako turagakeneye E, ni- ntibifashishe e, uburwayi kugira ngo bamwanye nabwo banjugunye ku ruhande icyo ni cyo kintu ngira ngo mesaje ikomeye yo tugomba guha abantu cyane cyane ababa bafite mu ngo zabo E, ikindi nacyo wenda nubwo tutakivuze ariko icy'ingenzi ni ukureba ukuntu abashyira eh, ibikorwa aba- aba- abahagarariye amategeko bayashyira mu bikorwa eh, law enforcers u- u- uburyo ba- bafata abo bantu niba koko umuntu agiye eh, akaba atareba akanyura kuri bariyeri mbere y'uko bamubaza icyo yabaye bakaba baramushyizemo imigeri baramukomerekeje agarutse mu muryango wenda nawe wari ufite ibyo bibazo urumva ko cyane cyane biba bikurura ubukene no ku no guhora abantu bari muri kirizi I- ibyo ni- ni- ni ibyo bintu by'ingenzi duharanira kugira ngo bicike hanyuma n'amategeko nayo ahere aho ngaho tunabone na kesezi zidushyira no mu nkiko nibiba ngombwa ariko nibura n'abantu bazumva baba barahindutse kandi mu by'ukuri icyo nakubwira ni uko twebwe aho dutangiriye ntabwo ari imyaka myinshi ariko abantu twagiye dukorana bafite itandukanyirizo n'abantu batari mu mashyirahamwe cyane cyane ku buryo bugaragara urakoze bwana badege badege akaba ari mu ishyirahamwe ryo kubungabunga uburenganzira bw'abafite ubuga ubumuga bwo mu mutwe mu rwanda kuri telefoni kandi turi kumwe na isimayili isimayili mwiriwe
ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nawe bashyitsi bose hamwe n'uko barumviriza ijwi rya amerika ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye cyo bwa mbere nashaka muri mbate uyo badege Eh, twumvishe ko eh, abarwayi bo mu mutwe bishika bakabaha akato Eh, kubaha akato ni mu kinyarwanda mugabo mu burundi ngira ni uguca babirukana mu kazi nashaka rero kumubaza eh, niba umurwayi wo mu mutwe kenshi aba ya- iyo- iyo imana yamufashije bakamuvuza agakira icyotuma bose bamukura mu kazi ni giki kandi bamupimira akabona ko yakize none ubwo ako- niko barakarenganye niko barakarenganyo mu kazi hamwe byoca bigenda gutyo kandi umuntu aba yamaze gukira ariko jewe nshaka kwibaza ko ngaha mu burundi twebwe yewe aho maze gutemberera hose umuntu iyo yafashwe n'iyo ndwara yo mu mutwe baramujyana mu kigo cyo kwa rujani binashoboka hariho n'imiti abantu abarundi aba- abanyagihugu bashobora kurondera bagashobora gufasha uwo muntu iyo umuntu akize ntibashoboka bamwirukana kuko je nk'akarorero n- negereye mu gipolisi canke mu gisirikare aho hantu n'umu- arashobora kumara n'imyaka n'ibiri agwaye bakaza baraza baraba ko yakize akize arasubira mu gisoda canke mu gipolisi gusa co bakora baramwaka inkoko kuko urumva ntibomugumiza ko ibintu vy'ibigwanisho none nibaze ko n'umubundi buzi buba ari uko urakoze Nibaza rero ko ngaha urakoze iwacu- urakoze bwana isimayili dufite n'abandi kuri telefoni ibitekerezo byawe birumvikanye evariste mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye n- none izo ndwara zo mu mutwe zirandukira none Eh, hama ikindi nacyo nashaka kubaza ko hari nk'abantu usanga bafatwa n'indwara yo mu mutwe ariko ntibiruke ku musozi cyangwa ngo bate ngo bate impuzu bagende gusa iyo muhuye mu nzira mu kayaga atangorane ariko iyo hageze nko ku mugoroba akabona aka- akabona nk'ibintu by'ibikoko bijya kumurya cyangwa akabona nk'abantu boba baje nko kumwica kandi iyo kandi ibyo bikamushikira utavuga ngo arajyane cyangwa ngo arahuniye none nk'uwo muntu yoshobora gufashwa gute cyangwa biba byavuye kuki
urakoze ah, evariste nawe kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, bwana badege ah, ngerageza gukora ubushakashatsi nigeze gusoma imwe mu nkuru ah, bakuvugamo aho mu mu myaka mu ntangiriro zo mu bihumbi bibiri ah, wigeze kuvuga ko hari bamwe mu bantu bahura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe cyane cyane iyo bari kwa muganga kugira ngo ah, bajyane kuvurwa bashyirwagaho amapingu ibyo bibazo biracyahaba
ngira ngo ibyo ibyo bibazo biracyahari biracyahari kuko eh, nk'uko n'uwumvise na bagenzi bacu twagiye tuganira nta muntu wigeze akubwira i- ikiyongereye abantu baranenga abantu baremeza akarengane abantu bara- baravuga ko babizi birakubwira ko mu by'ukuri n'ubwo ubu ngubu icyo dushimira leta zacu nangwa iyacu cyane ko hariho ndi ni uko babyumva neza kandi bagenda bashyiraho amategeko abirwanya ariko muri kominote baracyabatwara mu ba- mu ma- mu- mu bazimu ni aba- mu bapfumu baracyabatwara mu masengero bakagwayo baracyabahambira ku nkingi kugira ngo babone uko bagenda batabasoroka ibyo ni byo tumirirwamo ni ibintu bikomeye cyane bikiriho kandi mu by'ukuri ntabwo abantu bari ba- babihagurukira ngo babi- babi- bafate nk'abantu babahane nibura biba intangarugero ibyo rero byo birahari rwose nta- ntabwo ntabwo umuntu yakwirirwa a- anavuga ko bidahari yewe ndetse no kwa muganga hari aho usanga ba- babaziritse ku bitanda kubera ko batinya ko bashobora kwiyica cyangwa se bakaba ba- bakwicana n'abo bari hamwe nabo ndavuga wenda kwangiza nk'ibintu biri iruhande rwabo nangwa se nk'abantu bari iruhande rwabo kubagirira nabi nangwa se nabo ubwabo kwigirira nabi ariko hari n'ibyo tugerageza kureba niba umuntu atavurwa nubwo yaba afi- a- amerewe nabi mu buryo ari violent ari umuntu ushobora guteza akaga kubera ibibazo byo mu mutwe niba hari uburyo yafatwa kuruta ko ahambirwa kuko ndibaza ko guhambirwa bimwongerera no kuruta biramwongerera ntabwo umuntu yamira ibinini ari ku- ku ngoyi ngo bizagira icyo bimumarira twe turabirwanya rwose turabirwanya twivuye inyuma ntabwo tubyifuza ntitushaka kureba umuntu wacu yahambiriwe ku ngoyi ngo baramushakira imiti cyangwa baramwotsa cyangwa ibintu byinshi by'urukozasoni bikorerwa mu muri abo bapfumu ni ibintu bibi cyane byinshi byinshi byinshi abo ba abantu barabizi ngira ngo cyane muri afurika hose bi- birakorwa ibintu by'urukozasoni bya bya bya toca Eh? Bi- bi- bimeze nabi cyane ibyo rero ni- niko kaga tugifite Eh, badegereka dufata abandi bantu babiri hanyuma mu minota itarenze ine turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro reka dufate jean batiste mwiriwe neza biriwe ikibazo cyawe
ikibazo ku ibyo mwareko muravuga ngo byo kwi- by'ihungabana niba mbona umuntu ya- yahuye n'ihungabana yuko yafashwa ku- baka- abo mu muryango bakamwitaho ahubwo ba- ba- bakarinda kumushavuza
urakoze jean batiste reka dufate na ezekiel ezekiel mwiriwe
amahoro neza kamirundi
ntabwo ari kamirindi ni edi rwema
yego me yego me yego me ikibazo cyawe
ikibazo nari ifise Mm.
nagomba kubaza uwo mutumire ko hari ukuntu woshobora kugwiza imiti nko mu mafarumasi cyabure mu- mu- mu ma- mu madisipansere imiti y'abantu barwaye mu mutwe kuko abantu benshi baragwara mu mutwe bakabura imiti ugahura nicyo gituma n'imiryango yabo itibaheba cyo ugahura irazimvye cyane rwose urakoze uyu wenda ntago afite ubwo bushobozi bwo gukwirakwiza imiti ariko wenda yakora ubuvugizi Ah, bwana badege tugeze hafi ku musozo w'iki kiganiro cyacu Ah, nk'ijambo rya nyuma ah, wageza ku bumva radiyo ijwi ry'amerika ku byo mukora kugira ngo iki kibazo abantu ah, bagihe uburemere gikwiriye
ngira ngo uburemere bw'ibanze ni uko umuntu wese nk'uko nigeze kuvuga yajya akorera undi nk'ibyo yifuza ko nawe yagirirwa aka ikindi ni uko eh, dufite ibyo dukeneye ubuvugizi iyo bukozwe abantu bakumva igisigaye se aba ari iki ni ukuvuga se ko uba urangije ku- a- akazi ahubwo haba hakwiriye kwitabwaho mu ngamba zifatwa ari ku rwego rw'igihugu ari mu bikorwa bya kominote muri mu ngamba zifatwa ko ha- aba bantu nabo bakwitabwaho nk'uko bavuga iyo miti niba batumiza imiti ya malariya bagatumiza imiti eh, y'indwara zindi iyo ngiyo yo i- itumirwa ku buryo bungana iki Eh, ese nk'ubu ngubu mu rwanda dufite icyo twita mituweli de sante ese mituweli de sante eh, ifashe imiti ingana iki iyo idafa- iyo idafashwa ni ukubera iki ngira ngo nicyo ubuvugizi bwa- bumaze ni ukugira ngo turifuza ko rwose abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe bajya muri gahunda za leta nk'uko n'abandi baturage bose bazirimo bakishimira kubaho nk'uko n'abandi baturage bishimiye kuba mu gihugu cyabo nabo umuntu n'ubwo yarwara akarwara avuga ati ibyo ari byo byose ndwaye ndi iwacu Ah, icyo kintu cyonyine cyakiza byinshi uwo ni bwana samu badege akaba ari umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryo kubungabunga uburenganzira bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe mu rwanda bwana badege turagushimiye cyane akana wa- akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
murakoze namwe nshimire namwe nshuti mwese mwari mukurikiranye iki kiganiro mwanagize uruhare mu gutanga ibitekerezo no kubaza ibibazo nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika